iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwaramutse amahoro mu burundi turi ku mirongo migufi ku metero mirongo irindwi na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatandatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yaho ni ikiganiro cy'umuziki ndabashimiye ko mwahisemwo ijwi rya amerika ikaze kuri radiyo yanyu duhere rero mu karere k'ibiyaga binini imbere y'uko arangiza urugendo rwiwe yagiriye mu rwanda ku munsi wa kane umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yabonanye n'abahagarariye amashirahamwe ya sosiyete sivile mu rwanda joseph nkurunziza ayoboye urunani rw'ayo mashirahamwe yabwiye mugenzi wacu edi gwema ivyo baganiye n'umushikiranganji blinken ibyo twaganiriye n'umunyamabanga wa leta yifuje kumenya uko sosiyete sivile mu rwanda dukora niba dukora nk'uko bikwiye niba nta bibazo duhura nabyo nk'uko ubizi mu bihugu byinshi cyane cyane ibihugu bya afurika biri mu iterambere sosiyete sivile zihura n'ingorane ikindi yifuza kumenya umusanzu wa sosiyete sivile mu iterambere no kumenya uko tubona ibibera muri aka karere n'ukuntu abantu barushaho kubaka umutekano muri aka karere mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri blinken yagaragaye nk'usa nk'aho afite impungenge z'uko mu rwanda hakigaragara ikibazo kijyanye n'uburenganzira bwa muntu ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ibintu nk'ibyo izo mpungenge mwebwe muri sosiyete sivile mwaba muzisangiye nawe ese yigeze abibabazaho twagerageje kumusobanura cyane twamweretse aho igihugu cyavuye n'aho n'inzira cyanyuzemo n'aho kigeze uno munsi tumubwira ko kugira ngo tugere ku rwego tugezemo hano ni urugendo ariko usanga baba bafite ishusho y'u rwanda ya kera ariko twagerageje kumwereka aho tugeze n'uko dukora turamugerageza kumusobanurira ko uburenganzira bwa muntu nk'uko abivuga siko bimeze mu gihugu nubwo hakiri byinshi bikenewe gukora buri burenganzira bwa muntu bwubahirizwe ijana ku ijana ntabwo bisanzwe ariko bisaba ko abaturage ubwabo baba bazi uburenganzira bwabo kubera ko uburenganzira bwabo aho bugarukira niho ubw'abandi buhera twamubwiye ko hari byinshi bimaze gukorwa hari n'ibindi bikeneye gukorwa bwana nkuru nziza mu bihugu bitandukanye imiryango ya sosiyete sivili ifatwa nk'ikiraro hagati y'abaturage na leta bakaba ijisho ry'abaturage kugira ngo bimwe mu bibazo bahura nabyo bibe byakemuka cyangwa se sosiyete sivili igaharanira ko bikemuka mwebwe nk'uruhare mugira kugira ngo ibibazo abanyarwanda bahura nabyo ndetse n'ibyo uwo munyamabanga wa leta wa leta zunze ubumwe za amerika avuga ko bigihari bikemuke murakora iki icyo navuga ni uko mu by'ukuri mu rwanda inzego zirahari zo gutanga n'ibitekerezo ariko ibintu byose ni urugendo kubera ko ntabwo bwacya usanga ibintu byose byabaye byiza kandi ntitukibagirwe ko abo bayobozi tuba tubisaba nabo ni abanyarwanda nkatwe ariko leta yo yashyizeho iyo miyoboro ahubwo ugasanga twebwe twagiye muri izo sipasi twajyanye n'iki ese sosiyete sivile twajyanye niba bwa bushakashatsi bwimitse bugaragaza bwa bibazo icya kabiri ese wa muyobozi uri muri iyo esipase arabyakira so ni urugendo kandi ndibwira ko uko sosiyete sivile ubu ngubu mu rwanda imeze ihagaze neza iratanga ibitekerezo na leta nayo ubu ngubu izi ko kugira ngo igihugu kizajye ku iterambere rirambye ni uko sosiyete sivili igomba gufatanya nayo ibyo ngibyo byo biri no mu cyerekezo cy'imyaka irindwi leta yihaye aho usanga ko sosiyete sivili bayifata nk'umufatanyabikorwa ukomeye ahubwo biradusaba ko tugerageza natwe gushyiramo imbaraga kugira ngo nibura ubwo buvugizi dukora tube dufite bya bibazo by'umuturage tuvugira bwana joseph nkurunziza umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze edi guhera mu ijoro ryo kuwa mbere w'indwi itaha mu rwanda hazotangura rusansuma rusange y'abanyagihugu igenewe kumenya igitigiri cy'abanyagihugu bose baba mu gihugu n'ababa hanze y'igihugu ibivuye muri iyo rusansuma nibyo leta iherako mu kugena ibikorerwa abanyagihugu bayo ni rusansuma ya gatanu igiye gukorwa mu rwanda iya mbere yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi n'umunani mugenzi wacu timishimwe yavuganye na yusufu murangwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamire atangura amubwira aho icyo gikorwa kigeze twarateguye neza ubu ahubwo ibarura twaritangiye turimo turabarura ingo twazitangiye ku itariki ya cumi tuzarangiza ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi nyuma yaho turuhuke umunsi umwe hanyuma tutangire ibarura ku itariki ya cumi na gatandatu turangize ku itariki ya mirongo itatu ubundi ibarura nk'iri ngiri rigamije iki rigamije kumenya umubare w'abatuye mu rwanda ariko n'abanyarwanda batuye hanze nabo tuzababarura uko bishoboka kugira ngo rikoreshwe mu igenamigambi ubwo ni ukuvuga ko abanyarwanda baba hanze iyo babaruwe bari hanze bakongerwa kuba mu gihugu biba bishatse kuvuga iki ubundi ibihugu biteganyiriza abanyarwanda cyangwa bene igihugu baba mu bihugu byabo ariko n'aba hanze nabo barabateganyiriza hari akazi kenshi za ambasade zikorana n'abanyarwanda baba hanze birumvikana kugira ngo babateganyirize izi serivisi neza kubamenya byaba ari byiza ariko nabo abenshi rimwe na rimwe bajya basura n'igihugu nabyo birafasha ubwo niba numva neza nk'ibihugu wenda harimo abanyarwanda baba hanze ariko u rwanda rudafitemo ambasade icyo gihe bigenda gute
icyo ntabwo ari ikibazo kubera ko cyane cyane ku banyarwanda b'abamahanga tuzakoresha ikoranabuhanga applications ntabwo ari ngombwa ko bagera kuri ambasade cyangwa ambasade bageraho neza fomu bashobora kuzuza kuri interineti zoroshe ku buryo nta kibazo byabatera bivuze ko bashobora no kubikorera mu ngo aho batuye mu ngo zabo nta kibazo none izo application rero bazazibona gute dufite kontakiti tunyuramo na za community zindi z'abanyarwanda baba hanze basanzwe bakorana nabo nibo bazabona izo kontakiti u rwanda ruba rutuwe n'abantu b'abanyamahanga bahatuye bafite aderesi niko nabyita abo nabo barabarurwa nabo bose barabarurwa kubera ko leta nabo igomba kubamenya kugira ngo nabo ibagenere za serivisi ibarura nk'iri ngiri iyo mukora hari imbogamizi zikunze kuba wenda zaboneka imbogamizi zishobora kuboneka mu ibarura nk'iri ngiri zihe iyo byateguwe neza nta mbogamizi ziba zihari kugeza ubu ngubu nta mbogamizi turimo kubona biragenda neza ibarura riba mu gihe kingana gute ugereranyije tubikora rimwe mu myaka icumi kubikora rimwe mu myaka icumi nibyo bikenewe ariko bitabujije ko hagati aho dukora ayandi mabarura menshi yunganira iri barura ntabwo hajya habaho kwibeshya ngo usange wenda hari ahantu imibare yagiye ibusana ibyo ntabwo tubyita kwibesha hagati y'iyo myaka cumi tugenda duteganya icyo twita projections rero iyo tuvuze ko ari miliyoni nka cumi n'ebyiri tugasanga ari miliyoni nka cumi n'ebyiri n'ibihumbi mirongo itanu ntabwo ari ukwibesha ni update ni uku updatinga gusa tugakomeza murangwa yusufu umuyobozi w'ibiro by'ibarurishamibare mu rwanda ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
u rwanda na leta zunze ubumwe za amerika ntibyemeranya ku ifatwa n'ifungwa ry'umunyapolitike paul rusesabagina leta zunze ubumwe za amerika isabira gufungurwa ibi byongeye kugaragarira mu kiganiro ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ibihugu byombi bagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane minisitiri antony blinken wa amerika asanga uwo munyapolitike afunzwe mu buryo budakurikije amategeko u rwanda rukemeza ko nta gitutu na kimwe cyakora kuri iki kibazo ko rutagamburuzwa kigali asumta kaboyi mbere y'uko agirana ikiganiro n'abanyamakuru minisitiri blinken n'intumwa ayoboye mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu rwanda yagiranye ibiganiro na perezida paul kagame blinken yasobanuye ko ibiganiro byabo byagarutse ku mubano hagati y'ibihugu byombi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kimaze iminsi n'ikibazo cy'umunyarwanda paul sesabagina ufite uburenganzira bwo gutura muri amerika ubu ufungiye mu rwanda ku mutekano mu karere blinken yabwiye itangazamakuru ko igihugu cye gishyigikiye ingamba zafashwe ku rwego rw'akarere zirimo ibiganiro bya nairobi bihuzwa na perezida uhuru kenyatta n'izindi ngamba z'u rwanda zigamije umutekano n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari yavuze ko hari amakuru adashidikanywaho yemeza ko u rwanda rushyigikiye umutwe wa M23 ndetse ko n'igisirikare cya kongo gitera inkunga umutwe wa fdr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda kuri iyi ngingo yavuze ko yabivuganye n'abategetsi bombi abasaba kugerageza guhosha ayo makimbirane no gufasha kurandura iyi mitwe
ubutumwa nahaye abakuru b'ibihugu byombi kagame na shisekedi ni bumwe inkunga iyo ari yo yose cyangwa imikoranire n'umutwe witwaje intwaro ishyira mu kaga imiryango mu burasirazuba bwa kongo kandi ikanahungabanya umutekano muri rusange buri gihugu cy'akarere kandi kigomba kubaha ubusugire bw'ibindi bihugu ubu butumwa kandi nibwo leta zunze ubumwe za amerika boha n'ibindi bihugu by'akarere twabonye aho kunanirwa kubahiriza iri hame bishobora kugeza abantu ingaruka zitabarika z'ubugizi bwa nabi bumaze imyaka mirongo mu burasirazuba bwa kongo bwahitanye ubuzima bw'abantu barenga miliyoni eshanu izindi miliyoni nyinshi zikurwa mu byabo
ku ruhande rw'u rwanda minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta yasobanuye ko ibyo kongo ishinja u rwanda gufasha umutwe wa M23 atari byo ntabwo u rwanda ruzigera rurenga imipaka rugiye gufasha uwo ari we wese mu bikorwa arimo icyo yaba aharanira cyose nanone ariko igihe umutekano w'igihugu ubangamiwe ukaba ubangamiwe n'abantu babarizwa aha n'aha kuko ibyerekeye no ku n'ubusugire bw'igihugu ntabwo bivuga ngo umuntu agomba kuba yakinjiyemo ubwo ni uburyo bumwe ariko muri iki gihe ushobora no guhagarara ni nk'uko nahagarara aha ngaha ngatera ibuye ku muturanyi ibyo ni byo bishobora gutuma icyemezo cyafatwa cy'ibikorwa byakorwa cyajyana n'uburyo n'isoko y'umutekano muke uko uko bimeze usibye iby'umutekano muke muri aka karere minisitiri blinken yanagarutse ku kibazo cy'umunyapolitike paul sesabagina wakatiwe igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu mu rwanda nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo icy'iterabwoba
twagaragaje neza ibiduhangayikishije ku byerekeye iburana n'ikatirwa rya paul rusesabagina by'umwihariko kuba nta cyizere ko yaburanye mu buryo buzira kubogama turakomeza gusaba guverinoma kwita ku byarengerwaho n'amategeko muri iki kibazo igashyiraho uburyo bwo kwirinda ibidakenewe byagiturukaho mu bihe biri imbere agize amahirwe yo kubiganiraho na perezida kagame muri iki gitondo ntabwo ndi buvuge ingingo ku yindi y'ibyo twavuze ariko tuzakomeza kubiganiraho agize kandi amahirwe yo kuganira n'umuryango wa paul rusesabagina mu minsi mike ishize nabo tuzakomeza kuvugana
minisitiri vincent biruta w'u rwanda yahise asubiza kuri iki kibazo yemeza ko rusesabagina yafashwe anaburanishwa mu buryo bwemewe n'amategeko paul rusesabagina ni umunyarwanda wakoze ibyaha bizwi by'iterabwoba yashyizeho umutwe witwaje intwaro uraza wica abantu mu rwanda yarafashwe acibwa urubanza mu buryo bwubahirije amategeko kuri twebwe rero urubanza rwararangiye rwaraciwe burundu harimo abandi makumyabiri uyu munsi rero gufata umwe gusa kuvuga ko kubera ko yari afite ibyangombwa bimwemerera kuba muri amerika rero gutekereza ko hari igitutu kizatuma abanyarwanda bazabyuka mu gitondo bakumva ngo hari umuntu wafunguwe kubera igitutu cy'amahanga abiriho igisubizo cya minisitiri biruta ku cyifuzo cy'amahanga cyo kurekura rusesabagina nticyagiye kure n'icyo perezida paul kagame aherutse kwandika kuri twitter asubije abakomeje kwerekana impungenge batewe n'igitutu cy'amahanga gisabira rusesabagina gufungurwa abinyujije ku rubuga rwe perezida kagame yasabye abantu kutagira impungenge mu butumwa bwe umukuru w'igihugu yavuze ko nta mpungenge bikwiye gutera kuko gushyira igitutu ku rwanda bidakora nyuma y'iminota mike avuye mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri blinken yasuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa kigali ruri ku gisozi mu butumwa yanditse yagize ati nakozwe ku mutima n'uru rwibutso kandi nashimishijwe n'umutima ukomeye w'abarokotse n'iterambere ry'iki gihugu umuryango wanjye nawo wagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abayahudi rero numva neza akamaro ko kwibuka aya mahano akomeye leta zunze ubumwe za amerika zishyigikiye umuhate w'u rwanda mu kubaka ubwiyunge asuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali abahagarariye imiryango yagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa mrcd fln mu bice by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'u rwanda bababajwe n'uko batabonye amahirwe yo guhura na minisitiri antoni blinken imbona nkubone bashakaga kumugezaho akababaro gakomoka ku ngaruka batewe n'ibitero bya fln umutwe wari uyobowe n'umunyapolitike paul rusesabagina eric bagira ubusa bari bandikiye bwana Blinken ibaruwa ifunguye bamugaragariza ingaruka batewe n'ibitero bya MRCD Feleni ni mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika yamye isaba ko umunyapolitiki Paul Rusesabagina u Rwanda rwamurekura nk'umuntu wari ufite uburenganzira bwo gutura muri icyo gihugu icyo kibazo cy'abantu cyabajijwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika mu kiganiro we na mugenzi we w'u Rwanda bwana Vincent Biruta yagiranye n'abanyamakuru What would you say to the victims and their families?
bwana Blinken yagize icyo akivugaho
ati hari benshi bagizweho ingaruka n'ibyo bibazo byabaye nagombye iyo bishoboka nagombye kuba nahuye nabo nkamenya uko abo bagizweho ingaruka n'ikibazo n'abo bose ariko nubwo wenda ntabonye umwanya ariko hari igitekerezo mfite mu rwego rwa politiki nzamenya amakuru y'uko byabagendekeye abagera kuri mirongo cyenda na batanu bashyize umukono kuri iyo baruwa ifunguye bahagarariwe n'umunyamategeko Faustin Murangwa mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'Amerika Murangwa yasobanuye bimwe mu byo bifuzaga kubwira imbonankubone umunyamabanga wa leta bwana Blinken icyo tugamije kumubwira kwari ukumubwira yuko afite amakuru niba ariko ibyo twibwira ariko bimeze yuko afite amakuru y'uruhande rumwe yuko akwiye kumva n'urundi ruhande kuko akenshi uruhande rwa rusesabagina nirwo rwakunzwe kumva imwe mu mpamvu zatumye atabonana n'abahagarariye imiryango yagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa mrcd feleni murangwa yasobanuye ko ibiro bya bwana blinken byabasubije ko azaba afite gahunda nyinshi mu rwanda ku munyamategeko murangwa akavuga ko akurikije uko byari babyiteze hari byinshi bahombye kuba batihuriye imbonankubone na bwana blinken icyo twahombye ni uko twahombye kuba mu by'ukuri twashobora kumusobanurira mu buryo burambuye umubabaro w'abakomerekeye ndetse banatakaje ababo n'ibyabo muri biriya bitero cyane cyane ko hari abakibana n'ubumuga budakira batewe na biriya bitero hakabaho ababaye imfubyi n'ubu ngubu bafite ingaruka abana batagishobora kwiga ku ruhande rwa bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda baba imbere mu gihugu uru ruzinduko rw'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga bwana blinken rwari ngombwa uku niko umuyobozi w'ishyaka darufa mu murinzi ritaremerwa mu rwanda madamu victoire ingabire umuhoza yatangarije ijwi ry'amerika twakiriye rero neza ko basuye igihugu cyacu ni byiza burya iyo nguye inshuti n'igucyaha ikakwereka ikibazo ifite mugashaka n'uburyo mwabonera hamwe ibisubizo by'ibibazo bihari kandi ntekereza ko amerika ari kimwe mu bihugu nk'uko nabivuze bifasha u rwanda bishobora gufasha u rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari kuba twabona amahoro arambye abaturanyi tukabana neza tudahora turebana ay'ingwi mu biganiro bwana blinken yagiranye n'abategetsi b'u rwanda madamu victoire ingabire umuhoza nabyo arabishima ko byabaye mu mutuzo kandi mu bwubahane gusa kuri uyu munyapolitiki akavuga ko hari ibyagombye gushyirwamo ingufu cyane ku ngingo gutsimbataza ihame rya demokarasi mu rwanda cyane ni ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa mu rwanda n'uko urubuga rwa politiki rugomba gufungurwa mu rwanda kuko ni byiza ko batera u rwanda inkunga rukiyoboka mu iterambere ariko nkunze kuvuga ndetse n'abo bayobozi nkabibabwirira nawe naramubwiye mbere ko agera mu rwanda ni byiza kudufasha kwiyubaka mu by'ubukungu ariko mutadufashije guha inkingi iryo terambere mudufasha ngo duhe inkingi ya demokarasi ubwo bukungu twubaka mu gihugu cyacu mu by'ukuri twaba turimo kubaka nko ku musenyi iyo batwaye dufite igihugu kigendera ku mategeko nka ziriya mpaka bagiye ku kibazo cya rusesabagina ntabwo cyari kubaho imibano y'u rwanda na leta zunze ubumwe za amerika ifata umuzi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri u rwanda rukimara kubona ubwigenge leta zunze ubumwe za amerika ni umuterankunga ukomeye ikomeye ku rwanda ifasha u rwanda mu nzego zitandukanye mu bukungu ubuvuzi uburezi n'izindi hagamijwe kwihutisha iterambere eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali umuryango wa paul rusesabagina wishimiye uruzinduko rwa minisitiri anthony blinken mu rwanda wizera ko ikibazo cye kizabonerwa umuti nakiriye umukobwa we karine kanimba muraho benisite urakoze cyane kuza ku ijwi ry'amerika none mwakiriye mute uruzinduko rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda twishimiye ko abategetsi bakuru ba leta z'ubumwe za amerika bakomeje kugeza ku rwanda ikibazo cya papa ufunzwe mu buryo butemewe n'amategeko ikibazo cye kizakomeza kuvugwa ku rwego rwo hejuru mu biganiro byose amerika igirana n'u rwanda nk'uko byasabwe n'inteko y'abadepite ba kongere ya amerika kandi bizakomeza kugeza igihe papa wanjye azaba afunzwe ikindi nakongeraho ni uko atari amerika gusa ivuga ko papa afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko n'ibindi bihugu bibyemera nabyo bizakomeza gusaba ko amategeko mpuzamahanga yubahirizwa ikigaragara ni uko iki kibazo u rwanda ruzagishakira umuti uboneke kuko ntaho bazagihungira karine kanimba ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane benisite minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antoni blinken yarangirije mu rwanda uruzinduko rwamujyanye muri afurika y'epfo no muri repubulika ya demokarasi ya kongo amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri kongo yari yifuje ko minisitiri antoni blinken yafasha mu kurangiza ibibazo by'umutekano mu karere k'uburasirazuba bw'icyo gihugu inkurirambuye vedaste ngabo nyuma y'aho inzobere z'umuryango w'abibumbye zisohoreye raporo ishinja igihugu cy'u rwanda kuba cyaragize uruhare mu mirwano imaze iminsi ibera mu ntara ya kivu ya ruguru ndetse kigashinjwa no gufasha inyeshyamba za M23 amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri Congo arifuza yuko Amerika yafatira u Rwanda ibihano ndetse rukavana n'abasirikare bagwa muri Congo Damascene Baziyaka n'umwe mu bahagarariye amashyirahamwe yigenga muri teritwari ya Rucuru ntabwo bikiri ibanga oni umuryango w'amahanga nawo wamaze kwemeza yuko u rwanda rufite uruhare mu mutekano muke urimo ukorerwa ahangaha kuriya gufasha iki gisirikari kigumuye cyo twita emuventura kigumuye mu butegetsi bwa kongo ni ukuvuga yuko rero iki gihugu bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo gikure ingabo zacu muri muri kongo kireke gufasha bariya ba emuventura kuko ni abakongomani aya mashyirahamwe yigenga kandi akorera mu burasirazuba bwa kongo asaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika antony blinken ko amerika yafatanya na leta ya kongo mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu burasirazuba bwa kongo icyo twashaka yuko yakora muri kongo yacu mu burasirazuba bwa kongo ni uko yabona igisubizo kuri izi ntambara zikomeje gutera umutekano mukeya cyane cyane ngo mu karere ka rucuru aho abaturage benshi bahunze ibyabo bakava mu mago bakaba bari mu bakaba barihungiye hirya no hino aho bari bafite ubuzima bubi twebwe ibyo twashakaga yuko yakora ni uko yaza atuzaniye igisubizo kurangiza izi ntambara bagaza byashoni n'umwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara ari mu nkambi ya mikenke iri muri teritwari ya mwenga yifuza yuko uruzinduko rwa minisitiri antoni blinken rwatorera umuti ibibazo by'ivangura n'ubutumwa buhembera mu macakubiri bumaze iminsi bwibasira bamwe mu baturage bavuga ikinyarwanda muri kongo icyo dushobora gusaba uriya mutegetsi wagendereye kongo ni ugusaba leta ya kongo bariya abantu bagakurikiranwa bagafatwa bagashyikirizwa ubutabera tugakunda tukabona amahoro mwabonye ibyabaye kariba aho umuntu bamurya bamutwika mwabonye ibyabaye kuri majoro kaminzobe bamutwika hariya mu rwego baramurya inyama barazirya azira kuko ari umututsi nta rindi kosa yari afite bari bamuziza ko ari umututsi hari umusirikare hari umupolisi wari wishwe muri muri howele azira uko asa kandi deja ababikora barazwi biteganyijwe yuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken muri repubulika ya demokarasi ya congo azahura n'abayobozi ba guverinema ndetse n'abahagarariye za sosiyete sivile kugira ngo baganire ku bufatanye ku bibazo birimo umutekano w'akarere n'ubucuruzi bw'ishoramari mu kwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nyuma y'uruzinduko rwa perezida kisegedi i washington amerika na congo batangije ubufatanye bwihariye ku by'amahoro n'iterambere ibyo bikaba biri mu masezerano ahuriweho agaragaza umubano wa hafi wa amerika na congo ndetse n'umuhigo rusange harimo no gushimangira inzego za demokarasi kubahiriza uburenganzira bwa muntu kurangiza kudahana ndetse no kwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya congo vedasengabo ijwi ry'amerika uvira aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baru wamfashije ukabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi imana ikunanurira itakweretse icebe kandi imana iraguha ntimugura iyo muguze iraguhenda nongere nsobanuriye umugani nkoresheje undi mugani imana iraguha ntibagirwa aho yagukuye murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous.
ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki